mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sura cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
kuva ku munsi wa kabiri je ntunashikana n'abana babiri habarembye ariko kuva ico gihe n'ubu turikoca tugakoresha ubutoboshi bwari twavuye muhira kubera nta matara tubona ari kwa muganga aza kuvuga ngo injiza umwana ino muri salle de soins ko ntafise akatoroshi abakoresha igihe naho haba ariko serumu aca azana telefone yiwe akaba ariyo yakoresha mu kumurika kugira avure umuntu uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda ari muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'amajepfo agaruka kibazo cikena ry'umuyaga nkuba ku ivuriro ribegereye bivuriza ko riri kuri poste de sante ahitwa rusenda nyene iyo nkuru co kimwe niyerekeye iyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yongeye kwagiriza agasomborotso u Rwanda turazigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja ku isonga y'ayo makuru nce ku mwidonido banze ndabwire muri make ku bushinwa bwahaye uburenganzira ambasador wa canada wo kubonana n'umunyekanada agira kabiri yafashwe ku mvo gushika ubu zitaramenyekana ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wa canada ajeje imigenderanire i ottawa ambasador john mcclum yaraganiriye na michael spavor umugwizatunga w'umunyekanada ejo kwa mungwi nyuma y'imisi ibiri abonanye n'uyundi munyekanada afungiwe mu bushinwa yahoze ari umudiplomate ubushinwa bwahagaritse abagabo babiri nyuma y'aho igipolisi ca canada gihagarikiye umutegetsi w'ikompanyi y'ubushinwa ikora itumatumanako amakuru yitwa menga wanzungu mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri Vancouver ku mutahe watanzwe na leta zumwe za Amerika. Meng arindiriye kurungikwa muri leta zumwe za Amerika ku vyaha vy'uko yarenze ku bihano Amerika yafatiye Irani. Canada irahakana ko Meng yafashwe ku mvo za politika. inama hagati ya leta zumwe za amerika n'abategetsi ba talibana itegekanijwe kuno wa mbere muri emirate zunze ubumwe za amerika itumbereye kurondera inyishu ya politike ku ntambara muri afghanistani intumwa idasanzwe ya amerika mu gusubiza hamwe abanyaafghanistani ariwe zalmeye karizar niwe arongoye intumwa za leta zumwe za amerika mu biganiro i abu dhabi ku murwa mukuru wa emirate zunze ubumwe za amerika nk'uko vyashikirijwe n'umutegetsi wa pakistan ku ijwi rya amerika ejo kwa mungu kuva ashingwa ayo mabanga mu kwezi kw'icenda iyo ntuma idasanzwe ya amerika ivuka muri afghanistani imaze gutunganya inama zibiri n'abatalibana i qatar aho uwo muhari ufitiye ico wita ibiro vya politika intambara muri afghanistani yabaye ndende uko amerika itari ivyiteze imaze gutwara washington amadolari ashika amamiliyoni atatu muri ico gihe abarwanyi b'abatalibane barushirijeho kwigarurira uturere mu gihe ubu bagenzura hafi igice c'igihugu muri afghanistan radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba bwira mutwumve muca muja kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kumva ijwi rya amerika ni kuri facebook yacu ariyo vowa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara tubahaye ikaze iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze mukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri no wa mbere yabonanye n'abategetsi bo mu ntara zitandukanye kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Diane yakurikiranye iyo nama yabereye mu ntara ya Bubanza igamije kuraba ingene umutekano wari wifashe no mwaka Diane amahoro ngaho i Bubanza Ego abo bategetsi babonanye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Nkurunziza ahanini bari mu vyahe bisata
bari mu bisata mu bushikiranganji bw'umutekano mu- no mu bushikiranganji bw'ubutungane hamwe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu Mhm, bikuru binyamukuru bavuganye muri uwo mubonano n'ivyaha
yego diane bavuganye kuri byinshi cyane ahanini bavuze ku bijyanye n'umutekano ingene ukwiye gucungirwa mu buryo bukomeye muri ibi bihe birangiza umwaka Eh, na cyane cyane ko hari eh, igihugu cy'u rwanda ngo gikomeza gusotora uburundi aho hari n'ikiziga cy'umuntu ngo catowe eh, mu ruzi rweru ivuye mu ruzi caje ngo kiva mu ruzi kagera eh, ruri ruhana- rubibe n'igihugu cy'u rwanda na- n'intara ya kayanza ati rero ngaho uburundi i- eh, inzego z'umutekano zirakwiye gucungera cyane kandi bagafasha na cyane cyane mugabo ngo abantu ko bahimbaza umwaka banezerewe abafise amazu y'ubutambiro bagashobora kurara barakesha babikeneye hamwe n'amasengero ariko amasengero ngo cyane cyane kubera nabo injyane zibonekezamo cyane bakahabera amaso mugabo kandi ngo yuko hazofatwa n'ingingo zikomeye bibaye ngombwa kandi yuko ah, n'amasengero atwarwa n'abanyamahanga yo ngaha mu burundi kugira bakemure izo njyane ko ashobora kuzotwarwa aba- bazosho- bashobora kuzoshiraho ah, eh, abayatwara bakaba abarundi gusa Mm. hanyuma haraheze iminsi havugwa ibijanye no gufata ingingo zo gucungera ubutare ico kibazo hari ico umukuru w'igihugu c'u burundi yoba yakigarutseko
ego aradio medi nzeyimana icegera c'umuvugizi wiwe yavuze yuko yabishikirije muri iyo nama avuga yuko eh, bagiye gutanga eh, i- inyigisho zikomeye gu- gu- guhugura rwose ngo aba- abajejwe umutekano abapolisi hamwe n'abasoda kuko mu bisanzwe basanzwe ngo bacungera umutekano w'abantu eh, inyigisho bafise sizo bafise zo gushobora gucungera ubwo butare yuko bagiye kubaha inyigisho mu maguru masha nko mu mezi nk'atatu bakaza bashobora gucungera neza ubwo butare cyane cyane ko hari ubundi bugiye gucukurwa mu ntara ya kirundo Mm. Ha- hanyuma mu- iyo nama rigamije kuraba ingene umutekano wifashe yagereranije no mu mwaka uheze abona vyagenze gute vy'umutekano w'uburundi
muri rusange umutekano mukuru w'igihugu petero nkurunziza yawushimye ko wagenze wifashe neza muri uno mwaka eh, haba mu bijyanye n'amasanganya yo mu mabarabara eh, haba ngo mu bantu bicwa ibitege ngo byaragabanutse cyane n'ubwo bitashikirijwe kandi yuko yanashimiye cyane abantu bari muri icyo gisata bari bitabye iyo nama yuko bakoze neza cyane ku buryo yabahaye amanota eh, ibice mirongo icyenda n'indwi ku ijana Mhm. urakoze cane gose diane turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira udushikirize ku buryo burambuye iyo nkuru ugiye kudutor- kudutunganiriza murakoze namwe diane tuve ngaho rero i Buj- mubanza mu burundi duce dukubitira mu rwanda abacuruzi b'impuzu zambawe zizwi ku izina rya caguwa bakorera mu masoko atandukanye yo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda batavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku ngingo bafatiwe zitandukanye basigura ko abashinzwe kubatoza amatagisi babasanga mu isoko bakabatwarira iyo baranguye kandi baba bayitangiye amatagisi ubutegetsi ku ruhande rwabo busigura ko impuzu batwara ari ziba zinjijwe ku buryo bunyuranye n'amategeko ni inkuru ya mugenzi wacu mu rwanda temistocle mutijima hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u rwanda bufashe icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda abakesha amaramuko ubwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basoze hari igihe badusanga nk'hariya nyine haradukorera ku bitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara kandi twebwe buri kwezi baraza bakadusoresha tugatanga n'ibihumbi mirongo itandatu by'ipatante ku mwaka ese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzanire ibyemewe aba aribyo ducuruza nasoze natanze umusoro namara gutanga umusoro hano dusora bitanu ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga hano mu isoko bagahambira byose bakagenda abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri rusizi bavuga ko niba ibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasoresha kuko ari ukubateza igihombo wenda hari uko mwatuvugira nimba wenda se no mu isoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza tuyitware duhombe ariko batadusoresheje urumva kuriha amafaranga wamara kuriha mundi mwanya ugatahira aho nta n'itike n'utwo wacuruje wenda batari baza kugufata ukabura dusoze ugatahira aho nta n'igihumbi ufite cyo gutega ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto bya caguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo iyo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu nyamara abacuruzi bagaragaza ko na n'ubu ibijyanye n'ibikorerwa mu rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri rusizi batubwira ko made in rwanda ikora ariko twebwe kugira tubone iyo myenda yaho nimba bikorerwa i kigali ntabwo tubizi ntabwo tubizi ntabwo tubibone ni rusizi twebwe ahubwo nategereje nimba iyo madini rwanda iza njye nabuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa iki cyo cyangwa icyo nabonye ntarahira ni ibikapu nibyo nabonye madini rwanda na hake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ko ibiciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo ntabwo tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi ubu niba mfite magana atanu yanjye nshobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara hari ufite bitanu cyangwa hari ufite bingahe nawe akabona buri muntu mu cyiciro cye wenda iyo myenda bayidukoreye nayo igiye ingana n'uko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze naje gushaka umwenda wo kwambara ahangaha nanazanye amafaranga ibihumbi bitanu pe kandi imyenda ndayibonye ubu ndatashye mu gihe nari kujya hariya nagura ipantaro ntipantaro imwe nakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva wenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyanye na made in rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakisangamo icyakora inzego z'ubutegetsi muri rusizi zo zirahakana ko abacuruzi ba caguwa bakorera mu masoko baba bamburwa ibicuruzwa byabo bwana kayumba efuremu uyobora aka karere ati ibyo navuga ko nta kuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura ba nyirayo niba abandi bacururiza mu nzira b'abazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangombwa by'aho bayiguriye ubu ngabo rwose umutekano wabo urarinzwe ijana ku ijana kandi niyo dufata abandi babizererana hanze eh, tuba tugira ngo turinde ba bandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana babigurisha ku giciro gitoya noneho babandi basoze bakabura abakiriya abatarasoze bibyinyereje imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari ku- bari gucuruza cyane kuva mu kwezi kwa karindwi kwa bibiri na cumi na gatandatu nibwo ubutegetsi bw'u rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga makumyabiri zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere gusa kugeza ubu izo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi iyi ngingo kandi yatumye u rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya leta zunze ubumwe za amerika azwi nkaguwa mu ndimi z'amahanga abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri rimwe ku ijana by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu emistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda Temistocle Mutijima arakenuye tumira amate gato amaduce tusubira mu Rwanda ariko ubu tubabwira iby'impunzi urunani rw'amashamwe ahuza urwaruka rw'abarundi bahungiye mu rwanda ejo kwa mungu bari bateguye umunsi mukuru witwa umuganuro kera uwo munsi mukuru wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso cyo gusangira hamwe n'ubumwe ku barundi bose kabaye akaryoho ko gusangira imbyino n'ibifungurwa kavukire n'aho bari mu gihugu cy'ubuhungiro urwo rwaruka ruvuga ko rushaka kugaruka ku muco n'akaranga kugira ngo rwige gukunda no gukorera igihugu cabibarutse mu byumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu rwanda pierre claver niyo nkuru
umurusho w'ingoma indirimbo imbyino n'intambo kavukire nibyo byarangwa mu barundi bari bitabye uwo munsi mukuru bise umuganuro uwo ni umunsi mukuru wahimbazwa muri kahise ku ntwaro ya cami cari igihe co guha umwaka abarundi no guhezagira imbuto kugira ngo basohore isuka batangure igihe cirima witabwa n'abarundi bose mu butandukane bwabo urunani rw'amashirahamwe y'urwaruka rw'abarundi bahunze sinergie de jeune burunde nibo bateguye ico gikorwa niragira alexi icegeya c'utwara uwo runani avuga ko biyumviriye umuganuro nk'ubumwe bukwiye kubahuza bose iyo bahungiye tukabona yuko rimwe na rimwe abarundi bashwiragiye bamwe baba ahantu hatandukanye abandi bafite ibyumviro bitandukanye dusanga umuganuro nicyo kintu cyonyine gishobora guhuza abarundi bose haba abahutu haba abatutsi eh, haba abagore haba abagabo natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe tugakorera hamwe cyane hanyuma tukagira icyo ducitse ko eh, muri kadoda kacu k'igihugu
abari aho baracishamwo bagatamba umudiho ubwedengwe amayaya n'izindi ziranga akaranga k'abarundi n'imigwi y'intambo iserukira impunzi zirimo ahama ntiyari yatanzwe twebwe mu nkambi ya mahama ibintu by'imico kama biratwubaka ngo ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usukuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpera umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpera iyo wabura igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntagende nyarukira mu mpete nk'ako gasima kuko ari mu gasimuriye ikiribwa twaduha ni uko twebwe twaciye ku bibi byinshi byaduciyeko iyo twaza kubimenya kare twa- twari guca tuje inama tukicarira ikiho kibaza ikintu ibintu tukabisambura bitarasasagara mu bantu ni ukuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza
hari kandi n'ibifungurwa bitandukanye vya kera nk'intete amateke y'ikirundi amavuta y'inka umutsima w'amasaka canke w'ingano n'ibindi umusore akiri muto daniel ngendakumana aserukira urunani mpuzamakungu rw'urwaruka mu rwanda muvuma international de jeune burundi iruhande yo gushima ico gikorwa co guhuza urwaruka aranashima ko yahaboneye imfungurwa yaherukira iwabo atarahunga haraheze imyaka itatu je nka jewe naheruka intete ntarahunga amateka adahwase twagerageje kwibutsa abarundi uburundi bw'iwacu twebwe rero nk'urwaruka rwahunze baba bahungira mu rwanda canke mu bindi bihugu mu vyo dukora vyose hari ivyo dukora mu butandukane bwacu iyo twahunze tuva haratandukanye iyo twahungiye haratandukanye ariko umuganuro ni ikimenyetso gishobora kutwereka ko twese eh, ugaragaza ko bahunze bose ari bamwe kandi bakeneye ubumwe muri byose na hose iri darapo uyu mupira wa- uri ku idarapo ry'igihugu aho ndi hose ngoma nibuka ko ndi umurundi n'abahumure bari bahari dr alphonse rugambarara arashima ko urwaruka rwahunze rwahisemo kutibagira akaranga akifuza ko insiguro ye ntwaribereye yagaragazwa n'umuganuro yosubira igasasagara mu gihugu ciwe urwaruka rwahunze ntirushaka kwibagira uburundi kandi rukabona yuko eh, umuganuro ari umunsi mukuru wari uhambaye ku barundi kera bitwereka ko ba- badashaka kwibagira uburundi bifuza kuzosubirayo kandi bagasubirayo eh, bataribagira koko eh, ivy'uburundi aha ni ukubishima cane rwose umuganuro kera yari wo fete nationale w'abarundi Eh, ni ukuvuga ko byari bifite akamaro kanini kwerekana yuko ubutegetsi bwo muri icyo gihe bwari kumwe n'abanyagihugu eh, ntibari batandukanye na mba nibyo twu- twifuza yuko abategetsi eh, boba mu burundi bakaba koko badatandukanye n'abarundi Eh, mu- mwumvise n'ingene babisigura yuko ari imiryango ari amoko ari biki bose uwo mubwirizwa barabukora eh, atagahato kahari eh, bose barawiyumvamo ni igikorwa catwaye umunsi wose ndetse n'abarundi bacitavye ntibashaka no gutaha kuko baguma bitambira akiwabo hari mbere n'abacishamwo bagakorora amosozi kubera ibigumbagumba vyo gukumbura iwabo bati muri izi ntambo n'imvyino twiyumva nk'abari wacu rigize kabiri umuganuro utegurwa mu barundi bahungiye mu rwanda pierre clave niyo nkuru i kigali ku bwijwi ry'amerika
Pierre Claver niyo nkuru arakenuye turacari mu yavugwa mu mpuze ariko unye rero twerekeje mu vyerekeye ukwivuza amagara y'abantu duhere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'abarundi zivurirwa kuri poste de santé mu nkambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi bavuga ko bafise ikibazo gikomeye co kuvugwa kuko atamatara ari kuri iyo centre de santé bivuriza ko haraheze indwi zibiri mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adusigurira uko ikibazo cifashe Ikibazo c'umuriro gihangayikishije abagwayi bo mu nkambi yo mu Rusenda bivuriza kuri poste de santé yo muri iyi nkambi bivanye nuko imoteri yari isanzwe itanga umuriro muri poste de santé imaze ibyumweru bitatu yarapfuye kandi n'amapano atanga umuriro w'imirasire y'izuba akaba nta mbaraga agifite zo gucanira iryo vuriro nk'uko byemezwa n'abagwayi bagana iryo vuriro aho bavuga yuko bajya bitwaza amatoroshi za telefone ndetse n'udutara two gukoresha mu ivuriro nijoro kugira ngo bavugwe kuva ku munsi wa kabiri je ntunashikana n'abana babiri habarembye ariko kuva ico gihe n'ubu turikoca tugakoresha ubutoroshi bwari twavuye muhira kubera nta matara tubona ari kwa muganga kugira ngo mubone cyangwa mu abantu bashaka kujya hanze cyangwa bashaka kubavura bigenda gute?
mu vyerekeye no kwamagana kutuvura aza ahubwira ngo injiza umwana ino muri salle de soins hajya batangira imiti ko ntafise akatoroshi abakoresha ushutera umugwayi ugaca umwinjiza hajya bagaburira imiti akaba acamuvura ugaca usubiza umwana kuryama ku gitanda Mm, nimba agezeho igihe naho haba ariko serumu aca azana telefone telefone yiwe akaba yakoresha mu kumurika kugira avure umuntu abana nyine maze kubashikana n'umusegetera narinzaniye ndazana nyine na- n'agatoroshi ko kuza ndamurika nk'iyo umuntu ashatse kujya kuri tuwarete akagenda ajyanye na ka gatoroshi abana aca basiga mu mwijima nyine nta kundi bigenda iranzi olivier ni impunzi yo mu nkambi yo mu rusenda yari imaze ibyumweru bibiri igwaje umwana aganira n'ijwi rya amerika avuga yuko iki kibazo cy'umuriro kibateye impungenge mu gihe baba bari kuvugwa mu masaha y'ijoro aya makenga ahari aragaragara mu murayumva kandi murayabona ni uko hashobora kubaho eh, ubuzima bw'abantu bushobora guhungabanira hajyanye cyangwa ugasanga umuntu bashoboye kumuvura nabi cyangwa kumukonsita nabi cyangwa akamwandikira imiti nabi banye n'uko ari mu mwijima ibi kandi izi mpunzi zivuga bigaragazwa n'umuyobozi uziserukira muri iyi nkambi yo mu rusenda n'ibizi faustin aho avuga yuko iki kibazo bakigejeje ku bayobozi bashinzwe ubuzima muri aseri nubwo kugeza uyu munsi nta gisubizo bari batanga kugira ngo iki kibazo cy'umuriro congere kibonerwe umuti baradusiguriye neza yuko eh, imotere yagize ikibazo ko yapfuye natwe turabaza ko dushobora kuguma tumererwa nabi ku bw'ubuzima bwacu kubera ikibazo cy'imotere Eh, baca batwemerera yuko bagiye kubiraba kugira barabe ingene bokora icyo kibazo mu nzira gushika n'ubu twararindiriye inyishu ntituraronka yaheze mu nzira tuca turandika mu nyuma yaho twandikira aidese na na ARD dukopiya na CNR nabo nyene gushika nuno munsi ntibaratwishyura tumenye igituma abantu baguma bamererwa nabi kubera kubura ingene bivuza mu masaha y'ijoro e, barafise n'udupano turi hajya hejuru kw'irya nzu tubiri tungahe mugabo ntago twaka twatsa amatara hariya kw'irya poste de sante mubona hariya nico gituma mubona e, ibintu byo ku by'umuyaga nkuba byanse hano kw'iki ki- hano mu nkambi twagerageje gushaka ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya adesi ari naryo rishinzwe ubuzima mu nkambi yo mu rusenda ntihagira icyo badutangariza kuko ubuyobozi bwabo butabemerera kugira icyo butangaza mu itangazamakuru usibye igihe baba babiherewe uruhusha na aseri mwamenya yuko atari mu ivuriro honyine hari iki kibazo cy'umuriro ko ahubwo n'abakorera za biro z'amashyirahamwe ya seneri adese ndetse n'igipolisi cyo mu nkambi nabo bafite ikibazo cyo kutagira umuriro wo gukoresha kuko bari basanzwe bakoresha umuriro utangwa n'iyo moteri yapfuye vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo harakenuye tukivuga ivyo kwivuza mu mpunzi impunzi zo mu ikambi ya nyarugusu muri tanzania zo zivuga ko zishimiye uburyo zivurwa co bikoze bahangayikishijwe n'uko badafise uburyo bwo kwirinda indwara ya malariya mugenzi wacu ejo ni mukankusi yaganiriye n'umwe mu mpunzi ziba muri iyo kambi atifuje ko amazina yiwe atangaza atangura amubwira ko amavuriro n'ibitaro bihari kandi ari vyiza cane aha muri kamere nyagufi ibijyanye no kwifuza bimeze neza hari ishyirahamwe yitwa red cross tanzania cyangwa croix rouge abaganga bariho imiti iriho iraboneka nta kibazo Ye, uko bitubwira rero nta kibazo gihari cyo kwivuza abantu bakiri batoya abana abantu bageze mu zabukuru abagore batwite n'abandi bose bakeneye kwivuza babona ubafasha babona ubufasha buhagije duhere ku bana abana bararonka ubufasha kabisa buhagije bararonka indya zibongerereza zibasahiriza barabaha ubuyi ubwisoja ni sawa abagore batwite baragenda bagapimwa ata kibazo na kimwe gihari ibipimo byose bakabikurikirana baka- ndetse bakabaha na bijya twita amafishe y'ingene umubyeyi atwitse yakurikiranywe ku bitaro mpaka abyare yibaruke nta kibazo kire cyo kwifuza ku bantu tuvuge bafite nk'indwara zidakira cyangwa se indwara abantu bamarana igihe harimo nk'indwara ya sida kanseri harimo diyabete izo zose abantu barazivurwa nta kibazo gihari ugiye ku bitaro bakabona ko ufite izo ndwara hariho ubundi bufasha buva muri UN kuko Red Cross irashobora kuba yananiwe hari ubufasha buca buva muri UN uko indwara zidakira izi za diyabete za kanseri izi bashobora kuvura baca bakungika mu bitaro biri inyuma y'ikambi nko mu zindi ntara za Tanzania ubwo bufasha kabisa buratangwa eh, buratangwa ibi bya sida basanze umuntu arwaye ibintu bya bya virusi ya sida nabo araronka ubufasha kuko barahariho inyigisho zise zitangwa baramuha iyi miti yo gupfufahaza iyi miti ishobora kuba iramurinze kabisa ni byiza nta kibazo gihari rwose ariko ikibazo gihari ni ikibazo cy'imisegetera hagwiriye malariya cyane rwose mu bana batarakwiza imyaka itanu abavyeyi batwite kabisa malariya irabasira cyane ariko ikibazo gihari ni uko atamisegetera none umunsi umwe kandi iraboneka ni ukuvuga ko muheruka kubona imisegetera ryari ni iki bababwira gituma ubu ngubu nta misegetera mufite umusegetera wa nyuma duheruka kubona mu mwaka uheze naho nyine hatangwa umusegetera umwe ku rugo rwose ariko tugatangazwa n'uko mu yandi makambi nduta baherura ibitanda biri mu nzu bose bakaba baramaze kubona imisegetera Aha dusegurirwa yuko induta tutoharaba kubera nduta ifashwa n'ishyirahamwe ryitwa unisefu medese san frontiere Eh, angaha naho turi na red cross bavuga yuko uburyo bwa mcf ari bwinshi kurusha ubwa red cross kuri ico rero bakabisha bavuga ko twihangana bariko bavuga yuko red cross rikavuga yuko iri kiraca hirya no hino kugira ironke umusegetera ata umwumwe uja mu, mu, ku muryango mu muryango Ye, ubu mu muryango hagiye habamo umusegetera umwe kuva mu mwaka ushize barababwira ko amikoro ari makeya ariko se hari icyizere babaha tuvuge nk'igihe bashobora kuba baza babonera iyo misegetera cyangwa se inzitiramibu ziteye umuti izi nzitiramibu rero eh, kubera ishyirahamwe ya red cross tanzania ikoreramo abatanzania benshi cyane ibyo batubwira bavuga yuko uburyo atabwa ariko bakavuga yuko bagiye kugerageza kudodora hirya no hino ariko bama bitubwira mugabo nta gisubizo gihagije twigera tubona niyo iyo kibazo kirahari kabisa cy'imisegetera kubera abana baca bagwara cyane malariya n'aba bakenyezi cyane cyane batwite malariya ikabisa- ikabirasira cyane iki gihe rero ibigori bibahinga biriko birakura mu maporote tubamwo bigatuma imibu ikiba myinshi cyane ico ni ikibazo kabisa kubera tutagira imisegetera n'ikibazo ariko bavuga yuko bariko baradodora hirya no hino umwanya uri wose imisegetera ishobora kuboneka Mhm. Ye, hari nk'icyo wakwifuza kugeza ku bakurikira ijwi rya amerika uh, wababwira iki Eh, cyo nobwira abakurikirana ijwi rya amerika baba abari ngaha mu ikambi y'inyarugusu canke abari n'ahandi ubufasha bumenya yuko ubufasha bushoboka buhari ariko kubera impunzi iguma ari impunzi ntaworonka ibintu byose icyarimwe kuko bazanye turashima baretse ntaho uza kubitwarira twavuga yuko abantu bobandanya batekereje batuje hama tukaraba ikizokurikira mu nyuma kuko uyirwaye ubufasha turabona ba- baragerageza bakagira ubufasha iyo umuntu yamaze kurwara ariko rero ku icyo kibazo cy'imisegetera tworindirana ukwihangana tukarindirana ukwizera tukaraba nkumbure birashobora gucamo umwanya uwo ariwo wose radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu arakoze mugenzi wacu eje ni mukankusi kuri ico kiganiro yagiranye n'umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya nyarugusu muri tanzania amuvugira ingene ivy'amagara yabo n'ingene bitaweho vyifashe nuko nshuti bakunzi no ngaha duciye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze macbile ya bero yegeranije amajwi hamwe na ajone nationale yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje diane nahaze twari kumwe tuzongereje nk'aho twatanguriye turasigiye kano karirimbo radiyo ijwi rya amerika karimbwe n'umukunzi w'ijwi rya amerika nyine yitwa jean marie niyo nkuru aba mu gihugu c'uburundi
turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose